iyi ni ijwi rya amerika ibiganiro bica ku ijwi rya amerika birabandanya turabaramukije inshuti namwe bagenzi turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu itariki zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri studio ya gatanu muri kumwe na Aloise Bigirimana dusamiranira i Washington DC ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba
twashaka kubahiriza ijambo umwami yari yivugiye urumva rero yuko ari intsinzi itari nto intsinzi ikomeye ubu rero hasigaye yuko dusubira kuza gushingura umwami uyu ni Esther kamatari ni umwishywa w'umwami mwambutsa wa gatanu avuga ku ngingo yafashwe na sentare nkuru y'ubusuwise yo kugumiza ibisigarira by'uwo mwami mwambutsa mu busuwise iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zirimo inama yo kurwanya inzara mu ntara ya kirundo tugiye kuzibashikiriza mu kanya radiyo ijwi ry'amerika mu ntara ya kirundo ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi bwatanguje inama yo kwiga ingene inzara yotuzwa burundu muri iyo ntara ya kirundo no guhangana n'ihindagurika ry'igihe ikibazo cyagarutse cyane ni icyo gufasha imiryango yugarijwe n'inzara no kugarukana mu ngo imiryango yataye izayo ibindi kuri iyi nkuru tubishyikirizwa na jean bosco ndarurinze umesha amakuru y'ijwi rya amerika mu kirundo kwiga ingene ikibazo c'inzara cosezererwa burundu mu ntara ya kirundo niyo hangiro ry'inama yakoranije abajejwe intwaro amashirahamwe akorera mu gisata c'ibidukikije n'ic'uburimyi iyo nama yatunganijwe n'ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo bufatikanije n'intara ya kirundo icihutirwa mu vyo bumvikanye ko ni ugukura mu nzira ikibazo c'inzara kivugwa uno munsi jean claude marushimana ni umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya kirundo cya mbere ni uko kuva uno munsi tugiye kuraba neza ibitigiri by'abantu bagiye gupagasa kugira tubimenye neza hanyuma tumenye n'aho bagiye kugira ngo bishobotse tubatera akamo bagaruke bagaruke kubera iki kuko imvura yatasuye ni byiza rero ko bagaruka mu matongo yabo barime abarimyi basigaye mu matongo yabo mugabo baba bari gusumba abandi twumvikanye neza yuko tugiye kwegeranya uburyo duhimirize imvukira izo ngaha mu kirundo zegeranye uburyo duhimirize tudodore n'ahandi ku babishoboye kugira ngo badufashe kandi guverinoma y'u Burundi irikira bikora ikizokurikira ni ukumenyereza abanyagihugu guhangana n'uruzuba jean claude mbarushimana aratubwira icyo bategekanya gukora gufashwa ni kimwe mugabo icyo twumvikanye gikomeye kindi cyotuma duhangana cyane n'uruzuba duhangana cyane n'inzara ni uko tugiye guhimiriza umwenegihugu wese afise umurima atere ibiterwa mbumbarugo na cyane cyane ibijumbu na cyane cyane imyumbati hamwe n'ibitoki hambavaho bace barima n'imboga kugira dushobore kubasahiriza mu bari batumiwe harimo umuhinga mu byo gutunganya imyonga gakukwe bonaventure asanzwe ari umuhuzabikorwa mu mugambi wo kurwanya inzara payirbe abandi bita umugambi wa bugesera avuga ko bishoboka ko inzara ituzwa mu kirundo agahagarara cyane ku ikoreshwa neza ry'amazi yego cyane intara ya kirundo n'intara itari nto kandi n'intara ifise ibiyaga birenza amahegitare cumi n'atandatu n'intara kandi ifise imyonga myinshi cyane uravye n'ahasigaye handi mu gihugu kuko irenza ibice cumi na bibiri ku ijana by'igihugu cose ivyo rero vyose bikoreshejwe neza n'abenegihugu bagashobora kwijukira gukoresha ayo mazi neza ntacobuza yuko inzara iri mu kirundo yohera inzara iriko iratuma abantu bata izabo kandi hari amashirahamwe yatunganije imyonga kijambere none habuze iki inyishu ni ya bonaventure gakukwe uh, dufise amahegitare cumi n'ata ibihumbi cumi na bitanu vy'imyonga ariko ahamaze gutunganywa ntiharenga igihumbi n'amajana atanu y'imyonga kandi naho hose hatunganijwe usanga hadakorerwa neza nk'uko vyategerezwa ivyo rero bikerekana neza yuko o, ibyo tumaze gukora n'ibyo abandi bakoze bidakwiye ku rugero eh, inzara ituza guhera mu kirundo ariko ntibyabandanya nta nk'uko bishobora guhera burundu uburongozi bw'intara ya kirundo nabwo bufise umugambi wo gushiraho ikigega co gushigikirana treveri mutabazi ni umuhanuzi wa buramatari w'intara ya kirundo ajejwe ivy'ubutunzi tubavuga yuko twifuza yuko hobaho ku rwego rw'intara ikigega kijyanye n'uburyo bw'amafaranga twakuguruza nko muri banki ku buryo imvukira n'abajyaneza n'abagenzi b'intara yacu ya kirundo boza baraterera ko bagashyira ku buryo bw'amafaranga amafaranga ashobora gufasha gusahiriza mu gihe habaye ubuzuba abene igihugu bakagira ubukene bw'imfungurwa cyane bw'imbuto iruhande y'ico kigega c'intara mu buryo bw'amafaranga umuhanuzi wa buramatari avuga ko bategekanya gushiraho n'ibigega vy'intega bizoza mu buryo bw'imfungurwa tubategekanya no gushyiraho ibigega ku rwego rw'amakomine kugira ngo ikomine yose mu gihe habaye iyimbura haboneke imfungurwa zibikwa zegeranijwe n'intwaro hamwe n'imvukira n'aba- n'abagiraneza n'abasanzwe badufasha hame hariho imfungurwa mu gihe hadutse uruzuba canke inzara itewe n'ikindi n'ibindi biza bishobora kwaduka dushobore guhangana navyo mu gihe iyo nama yari ikoranye intumwa za pamu ishirahamwe mpuzamakungu riraba ivy'imfungurwa ku isi hamwe n'umugwi w'igihugu ujejwe gukinga impanuka no gutabara abahuye n'ibiza bari bashitse mu kirundo icabazanye ni ukuraba ivyankenerwa ku bahuye n'uruzuba bakeneye gufashwa mu ntara ya kirundo mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika ibisigarira by'umwami mwambutsa wa kane w'uburundi ntibigitahukanywe mu burundi nk'uko byari byarasabwe na leta y'uburundi na bamwe bo mu baryango b'umwami mu ngingo yayo yo kuri uyu munsi wa kuri uyu wa kabiri sentare nkuru yo mu gihugu cy'ubusuwise yategetse ko ibisigarira bya mwambutsa wa kane byogumizwa mu busuwise nk'uko yari yarabyisabiye imbere yo gufa ni nyuma y'urubanza rwari rumaze imyaka ine ruhuza leta y'uburundi n'abaryango b'umwami batari bashigikiye ko mwambutsa kwibutsa atahukanywa mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe umwa umwishwa w'umwami mwambutsa wa kane Esther Kamatari ahari mu Bufaransa muri iki gihe yavuganye na n'ijwi rya Amerika atangura avuga uko yakiriye ingingo ya sentare nkuru yo mu Busuwise
je navyakiriye n'umunezero ntangere navyakiriye nk'intsinzi ya twese umwami mwambutsa yari yisabiye we nyene yari yaranditse avuga yuko adashaka yuko ibisigwa vyiwe bitaha i burundi rero ni intsinzi eh, nakiriye n'umunezero ntoshobora kubabwira kuko hari hamaze imyaka ine tuja kwa sentare twunguruza yabona kure yari azi neza yuko i- ibintu vyoshobora guhinduka niwe yisabiye yuko adashaka yuko ibisigwa vyiwe biva aho yitoreye yari yaravyisabiye niko mu gitabo yari yarasize yanditse ariko bamwe mu muryango wiwe harimo n'umukobwa wiwe Paula bari barashatse ko ibisigarira vyiwe bitahukanwa mu Burundi co kimwe na leta y'u Burundi ahanini izo mpande zashaka ko ibisigarira vyiwe bitahukana mu Burundi vyisunga iki mu birego vyabo ni ukuri ni ukubabaza kuko iyo bashaka guha icubahiro umwami mwambutsa bari gutangura kurondera ibisigara vy'umwami ntare I- ico novuga ni uko jewe n'abamfashije n'abanshigikiye twashaka kubahiriza ijambo umwami yari yivugiye simbona umuntu n'umwe n'umwe afise uburenganzira bwo kuza kuvuguza umwami hazokurikira iki Ubure- hakurikira kumu- kumushingura eh, hasigaye yuko eh, ibisigarwa vya mwambutsa tubisubiza aho vyari urumva iri ni itegeko sentare itanze ubu rero hasigaye yuko dusubira kuza gu- gushingura umwami ntihagire umuntu n'umwe yibagira yuko mwambutsa yari amaze imyaka ine ari ku gahinga aho bamuzura ata n'uruhusha bafise bamuzuye amaze imyaka mirongo itatu n'itanu yaritavye imana azoshingurwa Ubu azoshingurwa mu- muri Suisse aho bamukuye muri cimetiere y'aho hantu yitwa Merin aho yitoreye wenyene niho tuzomusubiza ninde azotanga uburyo bwo gusubira gushingura umwami ni eh, umuryango wiwe canke Mm, mm. sentare yara- yabivuze neza abantu bamuzuye ntibamusubizayo Mugi- mugabo ntibafise uruhusha rwo kwegera eh, iyo cimetiere batabigize sentare izobakurikira atabigize jewe nzobigira kandi si jewe jenyene hariho n'abarundi batari bake tuzoba turi kumwe bakamfasha tugasubira gushingura umwami imbere yo gusubira gukora uwo muhango wo gushingura umwami bwa kabiri murategekanya kubanza kuvugana n'umuryango wiwe harimo umukobwa wiwe sindakeke yuko em, sentare izobandikira ikabamenyesha yuko umwami arinda gusubira eh, ko tumusubizaho bari baramukuye hanyuma nibagaruka eh, bagasaba ikigongwe tuzosubira tuganire mutegekanya kuzoshingura uyo mwami ubwira kabiri ryari hari itariki ntabanduka mwamaze gufata sentare yaduhaye ukwezi mu kwezi kumwe dushobora gutangura kwibaza ingene tuzosubira gushingura umwami ko imbere y'i- y'uko umwaka uhera umwami mwambutsa tuzoba tumukuye ku isi hejuru tukamusubiza aho yari ari murakoze cyane rwose mufasoni Esther kamatari kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika twagerageje kumenya icyo leta y'u Burundi ivuga kuri urwo rubanza umushyikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu Alain Aime Nyamitwe atubwira ko ataco afisa bivuga Amakuru ku Burundi kandi igisagara ca Bujumbura kuva kuri uyu wa mbere caratanguye kurihisha parking ku bagendesha imiduga ica amafaranga abashoferi bagendesha iyo miduga basaba ko iyo ngingo yoba irahagaze kuko ngo n'ubu bakora bahomba naho umukuru w'igisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa avuga ko ari ku neza yabo agasigura ko ayo mafaranga azofasha mu gusanura amabarabara iyi nkuru tuyishikirizwa na mugenzi wacu Eloge Wiri Kaneza i Bujumbura mu Burundi
amafaranga azotangishwa ku bituro azotangwa ku kwezi ku kwezi nk'akarorero abakora urudandazwa rwo kunguza abantu n'ibintu ibikamyo vya rukururana bikorera ku butaka bw'u Burundi bizoriha ibihumbi ijana amakamyo atwara ibintu bifise uburemere burenga itoni icumi azoriha ibihumbi mirongo ine nayo ayapakira ibiri munsi y'izo toni azotangishwa ibihumbi mirongo itatu co kimwe n'izo mu bwoko bw'amabeni iki giciro nyene c'ibihumbi mirongo itatu naco kizorihishwa amabisi yo mu bwoko bwa kwasiteri yunguruza abantu amakamyoneti asanzwe azotanga ibihumbi cumi na bitanu co kimwe n'amatagisi bisi zo mu bwoko bwa hiyasi nazo ibihumbi mirongo ibiri na kimwe imiduga y'amapine atatu tukutuku izotanga ibihumbi icumi ipikipiki irihe bitanu nayo ikinga ibihumbi bibiri bamwe mu bashoferi bagendesha amatagisi baganiriye n'ijwi rya amerika bavuga ko iyi ngingo itari ikwiye gufatwa muri iki gihe hari ikibazo cy'ubuzima dusanzwe turimwo kutabona aho dukura amahera hama tugiye kubona turonka ibindi bintu badutoza amahera tuca tubona yuko umenga bagira batwice tutaragira ko dupfa rero aho kwirukira gutoza amatakse y'izo modoka ahubwo bokwirukira kurondera isoko ry'ahantu twokura amahera twokora ubuzi iyo ngingo jewe ukuntu nayakiriye vrema naravyumvise sinayakiriye neza kubera urabona n'ubukene buhari ukuntu turiko turakora abakiriya ari bake bake ugiye urarihariha ayo mahera vrema mu bisanzwe jewe sinayishimye cane kubera mbona ubukene buhari turiko turakora nta bakiriya abakiriya barapungutse gose nta mahera menshi umuntu akironka urumva bigiyemwo n'ivyo aho uhagaze hose uzuratanga amahera uzuratanga amahera urumva ariko hari n'abashimiye ingingo nk'uyu mugabo ukuntu ndabyakiriye ni nk'iterambere mu gihugu kabushyu naretse nk'uko mbere ndakubonye mugabo ni iterambere mu gihugu mugabo hariho ababa bikika mu kiza bakaba bakira amahera ku maparikingi uti nta ngorane nta ngorane ni byiza ni iterambere rya twese kugira ngo igihugu gitere imbere ibyo ni byiza cyane ibyo ndabishima ibije mu rutonde ni byiza ni ukuri Mu- mugabo ayo make ntabara y'umurengera abandi nabo nk'uyu mutama batangazwa no kurihishwa ibituro basanzwe bariha amakori mu bisanzwe nta modoka n'imwe idatanga taxe muri leta bisanzwe bizi hariho amadokima ziriha nta modoka n'imwe itariha dokima hama haciye hajya kwico kindi kibazo cyo gutoza amahera bica bigora ata hantu dukura ayo mahera ayo mataxe yoba ararashyirwaho no hanyuma imaze kubona yuko abanyagihugu babayeho neza bafise aho bakura ubuzima aho ba ikibabeshaho umukuru w'igisagara ca bujumbura asigura ko iyi ngingo yafashwe ku bw'ineza y'abanyagisagara bose fredi mbonimpa mu itunganya ry'amakori n'amatagisi biratandukanye iyo hari tagisi isanzwe iri mu ma- mu mategeko hakaba n'ibi twazanye mu gifaransa dura do passage hakabamo na la gestion de parking ico ni ikindi gisata kidahuye n'ico kandi kitahoraho mugabo bindi bisagara hose ku isi bibamwo urumva rero ntibisekana ntibihuye nta buremere bihurirako tagisi isanzwe ari tagisi mbere hariho no ku- no kusahirizwa kwabo kuko ngira murabona ko mu gisagara amabarabara amwamwe aho baca bitameze neza muri ico gihe nta soko ntiruze amabarabara igisagara ca bujumbura ahantu hononekaye nitwe tuzohatunganya kugira imiduga yabigume iri mizima ntiyononekare gushika ubu ibituro vy'imiduga amapikipiki amakinga amakamyo n'amatukutuku bidacishwa amafaranga ntibiratangura kurihishwa igisagara ca bujumbura kirindiye gutanga amasoko ku bantu bikorera utwabo bazotunganya ivyo bituro umukuru w'igisagara yemeza ko bimaze kujaho bizotuma ubusuma bugabanuka n'akamaramaza aho umuntu aza agasiga imashini ordinateur irimo ibintu byose pasiporo ugasanga bugure batwaye ivyo rero bizotuma ico gikorwa c'ubusuma gihagarara kuko uzoba yatsindiye iryo soko ni ukuvuga ko azoba afise mu vyo tuzomusaba na assurance kugira ashobore kuriha ico nonekaye kuri uwo muduga kuko niwe azoba akibazwa niwe azoba yatsindiye aho hantu niwe azoba arihisha mu mahera mu vyo rero tuzoharura mu mahera bazoriha meri ivyo vyose tuzobiharuramo kugira nabo boroherwe guhemba abakozi no gutunganya umutekano mugo ntibobishoboza igisagara gifatanyije n'igipolisi kizobashigikira mbere na babandi bakubita ku miryango ku murango riva ko nabo nyene basezerewe umukuru w'ishirahamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama asaba leta gukurikirana neza ikoreshwa ry'aya mafaranga azova muri ivyo bituro mu bisanzwe twebwe ingingo tuyakira neza ariko ngaha iyo ingingo nk'izi zifashwe hari ivyo natwe dusaba ah, nk'ishirahamwe ryigenga rihana inyungu za politiki na cane cane kugira ayo mahera ah, ah, bazotoza azashike mu kigega ca leta akora ivyo yagenewe gusanura amabarabara n'ibindi na mwaragiye biboneka ko amabarabara ngaha mu gisagara ca Bujumbura asanzwe atari meza cane bacunge rero ntihabemwo ibiturire n'ibindi imiduga amakamyo amapikipiki amakinga n'amatukutuku akoreshwa guca amafaranga yerekewe n'iyi ngingo ku mugwa mukuru bujumbura bishika ku bihumbi bitandatu eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu eloge ubu naho ni umwanya w'ikiganiro ntorere kazoza
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza ndandiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza Eee, erega mwarasizo ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi Eka n'inyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora. Mugitegurirwa na studio Ijambo.
ntorere kazoza nturere kazoza jero miniyonzima ntikaze kandi mu kiyago ca politike ntorere kazoza mwikundira kino ni igice ca gatatu ari naco ca nyuma c'ikiyago cerekeye amasezerano y'amahoro yi arusha amaze imyaka cumi n'itandatu atewe k'igikumu abatumire ni babandi babiri honorable fenias nigaba ni umuvugizi w'umugambwe sabanyafrodebu hamwe rero na pasiteri habimana arongoye umugambwe fnr iragi rya gahutu remi Eee, erega mwarasizo ntorere kazoza
pasiteri habimana atangura avuga ati ibiganiro vya politike si ivy'abanyapolitike bonyene ni ivy'abarundi bose ibiganiro bya politike ni iby'abarundi bose ntabwo ari iby'abapolitisiye gusa kuko uno munsi iyo biza kuba ari ibiganiro by'abapolitisiye ndarivuga ndarisubiramwo barundi mu nyumva arusha irimo J10 ikamo J7 batahutse bazanye arusha nibo bari gutogwa urabona yuko politike rero icyo yakiriwe kintu arusha ubona tu- jya naho umuntu akomeza yubakira ku kintu kimwe tuvugane ukuri ibyo by'amatora ya demiri- ya demire senke yarabaye kandi twaremeye aho intaha yashize ntacyo kubanza n'icyo kintu akigaruka ko ngo babara twara- twaremeye ikikwica wewe ikikwica wewe ni ukuri honorable wama wiyumvira yuko ari we uhabwa kuvuga abandi ntibavuge rero nyubaha unyubahirize wabyumvise ariko nawe ntu- ntubare uturengera- Wabyumvise?
ntubare uturengera karimbi Nitore- oya urumva jeseti na jedisi ntirengera karimbi kuko inafite ibyo yakoze byiza iyo atabaye ntuburi ngaha ubwo rero ushatse kuvuga yuko iyo dufata inkoho wowe fenya yasuba wicaye ngaha jeseti na jedisi Oya, wawicaye ngaha jeseti na jedisi ntiwangiwe kuko afata inkoho mugabo reka kuzubesha mwapfa iyo tudafata inkoho ngo umututsi tumwemeze umwana w'umututsi atewa turavukana reka twicare tuganire niho yagiye yarusha yarusha muriyicara rero reka reka reka kubyu- kuzura kabotse Bangwe, bangwe.
kuko wiyemeye natwe turiyemera rero ndiko ndakubwira nti ibibazo bya politike ni by'abarundi bose si iby'abapolitisiye bonyene hanyuma uvuze ngo arusha niyo yazanye ibyiza dushitse ngaha hakaba icyo bita konti niko biteganywa constitution imaze kuhaja basoma constitution mugabo arusha arusha bayita mu gifaransa objet de référence genda mwige pe- politike niyo bisunga objet de référence habaye ikibazo baravuga bati reka turebe Eh.
Be- bari bavuganye Ehe, kugira ngo okay.
Erega- Nawe numva ko erega- muhahuriza, erega- nawe nyine- no, Eh, no, habaye- oya.
habaye Nitwa- ikibazo.
nitwa- Habaye ikibazo, nitwa- uca uja muri Arusha.
Rindira gatoyi. Ntabwo ari kuvuga ngo uca uja muri Arusha. Nshatse kukwereka yuko we wavuze wishongora uti ibwirizwa nshingiro rigendera kuri Arusha. Genda guhindukije mu byiyumviro. Ndakweretse ibyumviro bigoroye. Icyo bita objet de référence.
ugize uti habaye ikibazo baca barunguruka bati mbega Nk'ubu ndiko ndandika ikete ijambo runaka rirangoye mu gifaransa icyo nkora ni iki nzana dictionnaire niyo dictionnaire ikica hejuru y'ubwonko bw'iwanje ubwonko rero ni bw'izo shingiro arusha ni dictionnaire kitaske ishobora kugoma ngaho ifunze ibintu bikabandanya byabandanya ubwo hanyuma habaye ikibazo ukarunguruka uti mbega bapfunditse iki muri Me- nakwe bari bapfunditse iki nico sico wabyumvise Bo, hanyuma bokoreye ibiganiro he none ubu ko turiko turaganira na Phineas wumvise ko namajwi yaduze eh? ko amajwi yaduze ubu koko Phineas tugomba dusohoke jewe nca nkubita n'amaguru we sinzi kufisa akakunguruza ugira ngo hora dukomakoma none Phineas ibyo tuvuze ngaha ari kuri za ntwaro wari kubivuga ntiwasohoka sinasohoka mugabo ibiganiro uvuga za ntwari zihe intwaro z'abatutsi z'agacinyizo ubivuze gutyo ucumenga ubu ni intwaro z'abahutu ubivuze gutyo ucumenga ubu ni intwaro z'abahutu none ugomba kumbwira jerome niba buri mvuga kuri yuko mu gisoda imbere y'uko irevolisiyo iba hari abahutu bangahe hari uwabaharuye nta wabaharuye ijisho rirabona none mwoguma mvuga ko hariho amoko tukabara mu moko kubera iki kandi mutamenya kubaharura uno munsi ku bwa pasiteri habimana hokorwa iki kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yidogera arusha ntihagire umuntu n'umwe yidogera arusha arusha ntibanze yemere ko habaye ibindi biganiro wabyumvise ihejeje kubyemera yemere yuko ivuye arusha habaye constitution niyemere yuko ikosogwa nk'uko ibwizo shingiro ribuza gukosogwa kuko kuko turikorera ko darota et dar espace rero bari bavuze uti arusha no munsi ni nka kazinduzi umuntu akubitizamo igisha ari uko ubwonko buzinzwe ikibazo rero ni mbega ikibazo coba cyaravyutse Ba- mwa- mwararonse ufasha kandi ko gukubitira muri kazinduzi niyemere nk'uko natanguye ibyiza bike yakoze nabivuze sindabisubiramwo bishigikirwe nyakubahwa munyeshamakuru uzuhamagare abize amategeko bavuga icyo aricyo anviza babidusigurire zato ariko iyo ba- iyo bagize vi kubyo aho nshobora gushitsa ati hisunzu eh ni kuvuga iyo ugize amadidani kuri iki ki- kujyo ki- kintu uri kurasoma uravuga ati baca bati ucuza ku- kugira uza kuraba hariya hara- hara- hara- haraguha umuco ukwiye niko niko ndabifata ku mugani nk'ubu bari kuraba iki ku mugani none ba- ku by'ibintu- ibyi- iby'ibiringo baca baza kuraba muri arusha ni ukuvuga yuko habaye impari ku ki- Baca kibazo bara- cy'ibiringo baca baraba n'ibikorwa Arusha.
shingiro bari guca baraba baraba arusha icyo barundi basezeranye hamba ikindi naco jewe arusha nakubwiye ko ari ibintu abantu baganiriye basezerana amasezerano iyo haheze igihe igihe bayasezerana hashobora kuba ari ibi- ibintu bitakijanye n'igihe barashobora kwicara bakabinonosora neza baka, kandi bakabigira umuti muri hamwe ku neza y'abarundi bose atya kugira ngo hari abashaka gukumigwa kuko mu gihe hogira abantu bakumigwa ba- bavuga ngo lememe cause anjandi lememe zefe tuja dusubiremo bya bindi byo gukumira abandi icyiza rero ku neza ya twese abarundi kuko tugira igihugu twagisangiye twese byashaba ko abantu twicara tukaraba ubwo bunenge bwoba burimwo tukumvikana ati iki bashahumwe uwo gihindura kugira ngo twavanse nta ngorane abantu baka- bakagira inconsensus ntihakoreshwe ingimba hakoreshe ukuja inama n'ingingo nibyo byofasha urakoze pasiteri habimana ngoma ndakubwira ikintu kimwe umaze kuvuga ngo atari ibyarusha ntitwavanse uba uhejeje ubwo nyine gusenyura constitution yuko constitution niyo yonyine iduha umuco woroshe gutahura ariko ibwirizwa shingiro riko rarivuga uno munsi rirashobora kubaho ritavuye muri arusha iryo dufise uno munsi mbe kuki utambaza kuri kuri tovi dar es salaam ngo ngo- ngo uri- uri vi pretoria twebwe ku ku makoro twasinye nta vire nta vire za koro darusha iriko bagenda ibisoma ntabiriko urumva rero uyakunda uba muri icyo u- ukunda cyangwa ubyemera arusha ariko nibaza ko ari ikintu gikomeye cyane cyagize icyo gikora mu kigo gikomeye u- urumva mugabo amaze kunyereka yuko aricyo kaminuza ku buryo na constitution tuyinyegeza muri icyo gihe mon frère Jorogrete niyo arusha yawe ntacyo a- nta- ntahita ushikana kuko ibuza kuba abarundi bose twiyumvamwo ariko pasiteri habimana a- amabwirwa shingiro yagiye araba imbere y'uko harusha isinywa nta kintu cyatangurira hejuru kuri iyo ngo hisunzwe mugabo uno munsi ibwirizwa shingiro dufite uno munsi ritangurwa na hisunzwe amasezerano y'iyarusha wiyumvira ko ibwirizwa shingiro ry'uno munsi yoshobora gushyirwamo ikintu kitari muri namaze Arusha.
kugutahura igihe hari ibyo nakubwiye yuko aho bagiriye amasezerano yarusha uwo bahaye ntabwo ati ntazi ndakubwiye mugabo yabivugiye yarusha ejo duherukirayo yavuze ati tumaze kubyandika abagabo babiri babigiye ko byose barabihindura none wewe umaze kumenya yuko iki kintu ari ruwa fondamentale ibwirizwa nshingiro constitution ukamara kuvuga yuko hariho iyindi text iri hejuru yayo bw'igihe constitution woyisomera iki wasomye iyo text wokwirirwa ugora abantu ngo mpaka mubisomye mubisomye kubera iki mugabo jewe mvugane reka duhere kuri constitution tugende ku yandi makoro niyo arusha uburundi ntibucizewe urabye amacakubiri ariko aravuka mu iki gihugu cyacu cy'u Burundi amacakubiri y'abandi uyu munsi umuhutu agiye gutembera ku musaga umenga agenda afise ubwoba ntibivugane ukuri umuhutu ntashobora kujya ubu saa tanu z'ijoro ngo munyakabiga arafise ubwoba hariho ama- ubu ariko aravuka bimwe by'amageto none ibyo bintu two tubisubiremo none wumva ibyo bintu si byiza ko abantu bobihagarika hakiri kare none ntibazobihagarika ibyo abarundi i- i- kujya mu biganiro ega nyinshi ni ibiganiro nkugana ati none ga- tugume muri ibi ubu bukene bwabaye ndanze tubugumemwo iyi migendanire y'ubundi n'andi makungu imeze nabi tuyigume igume bimeze gutya twicare none tuvugane abarundi igihugu ni gwacu ariko kuki mutemera kubanza ngo mwicarane n'aba bari mu gihugu hagati hanyuma muzobananye hanze mwebwe uyu mugwi nakubwiye ko uyu mugwi no- je- mu majambo make novuga ko ari komisiyo tekinike y'ubutegetsi ariko uwo mugwi bo batumira mwebwe mwovyitaba ibiganiro ahantu hagati mu gihugu uwo mugwi igitwa dushaka ku- du- bi- bitugora kugira ngo tuwi- tu- tuwitabe ingene wagiyeho ntabyo twamenye ntize mwamenye kandi harashiye isoti itego ry'umukuru w'igihugu ribugenga ega iyo itegeko imbere y'iko itegeko- itegeko risohoka haraba de consultation muri politike niko bigenda wewe naho uzobatumira ntimuwitaba uyo nakubwiye ko ari umugwi tekinike uri kuhategura dosiye y'ubutegetsi uzojyana yarusha nacu muri opposition turafise une komisiyo tekinike iriko yateguye dosiye izo dosiye ni zizohura hama baku- dukuremwo i- i- ico tugenderako murakoze ego ngomba mpereze ngaha ku musaga yavuze yavuze ati ntibajayo yavuze ati umuhutu b'ijoro sibyo munyakabiga ntibajayo mu masaha atanu y'ijoro sibyo byakweze nde nta nyinshi ushaka kumumpa byakweze nde ubu bavuga bati icyo abanyagihugu batowe uwabikweze aramenyekana none ubwo none ari- ari- ari- ari- ari- ari nyinshi nagusabye icyo abanyagihugu ba bonyene batoye umugwi 69% yuko igihugu ngizo twagwa ni miliyoni 10 hazo mu president umwe rudende nawe watowe ahari yatowe a 69% muri ico gihe bakavuga ati jya ujya mugwi yashinze ikomisiyo technique urabyumva muri ico gihe urumva cha twibaza none iyo komisiyo tekinike bashinze hanze nizo zakubwira abanyamusaga ati nyamara aho tubaje murabakira nshimiye imana ko atavuze yuko umututsi agiye mu kamenge no mu kinama niho tuvuga ko hari abahutu bamugirira nabi Icyo-
radiyo ijwi rya amerika aha niho dusozereye amakuru y'aka kanya mwari kumwe na ruzi bigirimana kuri mikoro ndashimiye mugenzi wacu inosa kimenyi yadufashije gutorokanya ibiganiro by'isaha ndetse n'abamenyeshamakuru batandukanye badufashije kubandanya gutorokanya aya makuru ibindi biganiro rero bica ku ijwi rya amerika birabandanya mugume ku maradiyo yanyu nk'uko nabivuze mwari kumwe na aloise bigirimana kuri mikoro ryari ijwi rya amerika